Ich weiß nicht, wie es euch allen ergangen ist.
sinzi uko bimeze kuri mwebwe uko mwiyumva ariko kuri jewe Ein besonderer Abend.
ejo ku mugoroba umugoroba hat w'ejo zu Herzen gesprochen.
wabaye umugoroba udasanzwe Und das ist der Sinn.
imana yavuganye n'imitima yacu kandi niyo ntumbero Dienst ab, y'ibikorane dukora sondern Gott si ukuza mu gikorane gusa zu uns redet.
ariko ni ukureka imana ikavugana natwe icishe mu ijambo ryayo Und ihr aho abantu bavuga kandi bakagira integuro zabo zu seinem Recht.
imana nta ntiheza ngo ironke ibyo ifitiye uburenganzira kandi turizana imitima yacu yose Heiligen Schrift. Alles, ko was Gott uns sagen ivyo wollte, imana ishaka yashatse kutubwira vyose dass dieses Wort vyashizwe mu vyanditswe vyera werden muss.
kandi rino jambo rituza gucika rizima rikaba rishasha rika- rikatwegera rikaba ijambo umuntu agafata ko ari iryiwe umuntu wese agafata ko ari iryiwe ku buryo umuntu wese yumva ko rimukangura akumva ko ak- rimukanguye kandi akamenya ati ibi ni jewe bibwira ni jewe biraba uno munsi imana irikivugana nanje irikibwira jewe uno munsi imana irikivugana nanje uno munsi imana irangiriye ubuntu uno munsi imana ikeneye kunyishurira
Gehen umwe wese mit der ategerezwa guso- gusohoka avuye mu gikorane afise ubushizi bw'amanga mu mutima wiwe ko yaronse ikintu kivuye ku mana Ehe ich auf 2. Thessalonicher zurückkomme, mbere y'uko tugaruka ku witesalonike ba kabiri reka mbanze some Thessalonicher 3, icete cya mbere cy'abitesalonike abitesalonike ba mbere igice cya gatatu duhereye ku murongo w'icenda 9.
abitesalonike ba mbere igice cya gatatu umurongo w'icenda Wir wohl Gott im Hinblick auf euch nishimwe ki twoshobora kwishura imana ku Gegengabe bwanyu für all die Freude ku bwanyu ku bw'umunezero wose tubanezerererwa imbere y'i- y'imana yacu
bei Tag und umurongo w'icumi
bitten wir ihn deshalb aufs Innigste.
dusenga cyane ijoro n'umurango Er wolle uns kugira ngo twibonanire namwe imbonankubone Angesicht zu Angesicht wiederzusehen tunonosore ibyasigaye ku kwizera kwanyu die eurem Glauben kugira ngo tunonosore ivyasigaye ku kwizera kwanyu ja er selbst unser Gott umurongo w'icumi na rimwe
und unser none imana yacu ubwayo Herr niyo data wa twese n'umwami wacu yesu agorore inzira yacu yo kuza hiyo lasst iyo
in umurongo w'icumi na kabiri zueinander namwe umwami wacu abagwirize wachsen und reich abasagirize wie auch wir urukundo mukundana no gukunda abandi bose nk'uko natwe tumeze kuri mwebwe unserem Gott mirongo cumi na gatatu kugira ngo aremeshe imitima yanyu ntigire umugayo ibe iyera imbere y'imana yacu niyo data wa twese izisangwe ityo aho umwami wacu yesu azozananira n'abera biwe bose Herrn
turizera ko umwami wacu azogaruka weil turabyizera kubera ko umwami yabivuze imbere y'uko ava kuri ino si muri ich gehe yaravuze muri yohana igice cya cumi na kane umurongo wa gatatu aravuga ati komme ich wieder kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje wo ich ngo aho ndi die Lebendigen namwe abariho muba aller Gläubigen ibyizigiro bizima by'abizera bose mu bihe byose byagiye bira- birakurikirana kuva ku kuza kwa mbere kwa kristo ibyizigiro bizima by'abizera bose kwabaye kuza kwa kabiri k'umwami wacu turadusoma ko martin luther ko yahora aja ku irembo ry'igisagara mu gatondo kugira ngo arindire ukugaruka k'umwami
sind uns vorausgegangen.
abenshi baratwitangiye imbere batabonye icyo kintu eh, gihambaye Sind gish- nun kizoshika in aller Gewissheit ariko der twebwe Zeit angekommen, ubu tugeze wir damit atagukekeranya tugeze ku gihe aho dushobora kwitega ko umwami wacu agaruka rechnen wird, kann niemand mbega ibyo bizoba byari nta n'umwe ashobora kubivuga neza na neza igihe bizobera ariko harahiriwe uwemera agategurwa kugira ngo ntazogumizwe hanze cyangwa ngo azocibwe ku ruba- acibwe n'urubanza ku munsi umwami wacu azogarukirako schließen. Paulus ubu rero turajya gusoma wollte dem Glauben ijambo mu kanya gatoyi pawulo yashaka gufasha ukwizera kw'abizera yashaka yashaka kunonosora ibyasigaye ku kwizera kwabo kandi tubwirizwa kumenya ko hariho ibintu bisigaye kunonosora ko hari ibintu bitagenda neza mu kwizera kwacu kuko ukwizera kuva ku mana ntacyo wo kugaya ntacyo kugawa ntikugira agatotsi niba dushaka kubitorera umuti rero ibyo bisigura yuko ko abantu ba- bizera ko ko bat- bisigura ko batizera n'imitima yabo yose nk'uko ibyanditswe bivuga ariko ko ahubwo baragenda bagafata ibyumviro byabo bwite bakabizana mu kwizera bakabizana mu byizerwa kandi aho niho ingorane zica zitangurira iyo dufashe uburyo bwacu bwo kubona ibintu tukabushira mu kuntu imana ibona ibintu tubwirizwa kwiga kwemera ko ibyo Imana ivuga ari iby'ukuri mu buryo bw'impwemu mu by'impwemu naho ibyo bishobora kuba bitandukanye n'ibyumviro byacu ninde yashoboye kwizera muri kiriya gihe igihe umwami wacu yavuga ngo nzozuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byanditse muri ruka cumi n'umunani mirongo itatu na gatatu ninde mu batizera yashoboye kubitahura nta n'umwe
baratanze n'amafaranga kiriya gihe kugira ngo baj- baze kuvuga yuko ngo baje bakamutwara ngo bagatwara ikiziga ciwe igihe aba- aba- abarinzi bari basinziriye matayo mirongo ine n'umunani cumi na kabiri umurongo wa cumi na gatatu abantu bataribonera imana mu buzima bwabo ntibashobora kwizera ijambo rya- ryayo cyangwa ibikorwa byayo nk'uko vyanditswe bama bafise ingorane n'ivyo bintu twebwe rero nk'abizera dushaka kuba imvuga kuri maze tuvuge yuko ukwizera kwacu nako nyene kutarashikira aho kwabwirizwa gushika kandi ko kuzohashika rero ibikorane biriho kugira ngo bishobore gutorera inyishu ibitameze neza mu kwizera kwacu kugira ngo ntituje mu kwihumuriza cyangwa mu kwihebura ariko tuzi neza tudakekeranya ko imana biciye mu butumwa eh, mu ijambo ry'imana ariko riravugwa ko yandamvuriye ukuboko kugira ngo imfashe kandi indamire umuntu atahura by'ukuri imana azotahura ingene imana ari nziza kuri twebwe abantu bama bafise ikintu bashaka kwagiriza imana bashaka kugira ico bavuze ku vy'imana umengo bariko barayagiriza baba bataranyurwa bo nyene ubwabo baca bavyegeka ku bandi mbere emwe bakageza no mw'ijuru imana iyo ikeneye kuduhuza nayo nyene ubwayo kandi ibyo bisigura yuko tubwirizwa guhuza n'amajambo yayo y'igiciro kandi yera kuko ibyo imana yavuze biba bivuzwe ibihe bidashira kandi ntibihinduka ibyo abantu bafashe ingingo abantu bafashe mbere no mu by'imana no mu- no mu byerekeye amashengero amadini igihe cyose byaba bihindurwa ariko bi- bi- biba bishobora guhinduka ariko rino jambo ry'igiciro ry'imana rihora bibe bidashira kandi aho niho ukwizera kw'abizera gushingiye ntibiyizigira bo nyine ubwabo kandi ntibizera bo nyine ubwabo ariko bizera imana nzima biciye muri yesu kirisito umwami wacu hano haravuga muri tesonike ba mbere igice cya gatatu umurongo wa cumi na kabiri umunani umwami wacu abagwirize abasagirize urukundo mukundana no gukunda abandi bose nk'uko natwe tumeze kuri mwebwe ugukura kw'abizera kurakenewe gukura ikintu cyose gifise ubuzima muri cyo kirakura ikintu cyapfuye ntushobora kwitega yuko gikura ariko buri giti buri buri gitegwa igifise ubuzima muri cyo kigenda kirakura nimba twararonse ubugingo buva ku mana kandi tukaba twaravutse ubwa kabiri ku bw'ibyizigiro bizima muri icyo gihe rero twashyizwe mu gukura kuva ku mana iyo umwana avukiye muri ino si
dann ist es doch nicht schon erwachsen, ntaba arakura schon ein ariko uns, aba yamaze kuba umwana uns allen.
ni nako bimaze kuri twebwe Ohren Worten sind twebwe twavutse ubwa kabiri ku bw'ubuntu bw'imana noch nicht erwachsen sein.
kumbure ko tutarakura noch nicht vollendet sein. Wir sind kumbure ko noch tutaratungana im ngo dukure begriffen, kumbure ko tukiri ko turakura der das noch ein harahiriwe umuntu persönlich amenya ivyo kandi akifata uko nyene abizi kandi akifata uko nyene nimba atari ko bimeze
wohlgefällig oder mit geringem iyo aba atari uko bimeze wohlgefällig tworavya abandi canke tukiraba twebwe nyene ubwacu tuki- tukisuzugura hanyuma tugaca tuba abafarisayo umengo bubaha imana ba- umenga ibintu byose babikora neza ariko badakeneye kwemera ivyo abandi bakora ko abandi nabo bafite ikindi kintu bakora kimeze neza ibintu nk'ivyo vyoba ari ibintu bibabaje Gottes kommen möchte.
ukeneye kwinjira mu nyonga z'imana ategerezwa kuza afise umutima uciye bugufi afise mu mwe- mu mutima wiwe mu mpwemu yiwe ari umuntu aciye bugufi Manchmal ntidushobora kwegera imana uko twishakiye wird er uns canke ngo eh, twivugire uko dushaka nk'uko akenshi tubikora in tiefen muri ubwo buryo bigenze uko ntiyotwumva na gato tutuza kuza imbere y'imana müssen mit dem Glauben tu- verbunden twubashe dufite ukubaha kuvuye imbwira mu mitima yacu kandi amasengesho yacu abwirizwa kuba afatanye n'ukwizera kandi ashinze ku ijambo ry'imana uko ni koko aho niho honyine imana ishobora kutwumva ikishura amasengesho yacu reka tugaruke ku byo gukura kwa- kuri uko gukura tugaruke ku byo gukura
und wir sind in der Zeit, in der alles twebwe zum turiko Ernten turakura mu buryo bw'imwemu
Das kandi Gute tugeze mu sowohl gihe als das aho Große ibintu byose biriko birakura kugira ngo bishobore kwimburwa cyaba icyiza cyaba ikibi rwaba urugano rwaba urwamfu aha tugarutse ku aha tugarutse ku mugani w'umwami wacu umugani w'umwami wacu yaciye yavuze ngo nimubireke byose bikurane gushyika mu gihe cy'imbura amata cumi na gatatu umurongo mirongo itatu rero rino riyimbura ibyanditswe byera bivuga riregereje kandi umwe umwe wese arazi yuko ko buri mwaka abantu barabiba bakongera bakimbura ni icyagezwe cyo mu byaremwe mu buryo bw'imwemu ni ukubiba mu buryo bw'impwemu yesu kirisito nk'umwana w'imana yari yerekanye kuri ino si yarigaragaje kuri ino si mu buryo bw'umubiri maze afata imero y'uburyo bw'umubiri kugira ngo aduhe kuba abana b'imana kandi atugire abahungu n'abakobwa b'imana biciye mu rupfu yatwijuje ko ku musaraba igorogota twebwe abantu abantu bari barihebuye tubwirizwa kuvuga ibintu nyamukuru tutavuze ku bintu nyamukuru by'imana mbega none byaba bimaze kigutaka ubutumwa turi ko turavuga tukabuvuga neza hano turabona mu bitesaloniki igice cya igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatatu haravuga ngo kugira ngo aremeshe imitima yanyu ntigire umugayo ibe iyera imbere y'imana yacu niyo data wa twese izisangwa ityo aho umwami wacu yesu azozananira n'abera biwe bose ibi nabyo imana izobikora mu bayo kugira ngo imitima yacu mu kubaha mu kubaha no mu kwera kuvuye ku mana atari mu bujyajya bw'abantu cyangwa mu kugororoka abantu biha ariko biciye mu kumenya yuko turi abantu banduye ko twazimiye atavizigiro dufise ariko ko we ari uwera ko atagira agasembwa ko yaje kugira ngo aducungure kandi akaduha ibyizigiro bizima ku bw'ubuntu niwe wenyine twizigiye nicyo gituma tutagerageza kwicungura twebwe ubwacu cyangwa ngo twironkere agakiza mu byo abantu batuzanira batwereka ariko dushyira ibyizigiro byacu mu buntu bw'imana yacu ubu rero tugaruke ku ijambo ry'ejo ku mugoroba twari twakuye mu bitezoneke ba kabiri igice cya mbere aha nshaka gusoma mpereye ku murongo wa cumi na rimwe kumbure reka ndagaruka ku murongo w'icumi bitezoneke ba kabiri igice cya mbere umurongo wa cumi na rimwe nicyo gituma tubasengera iminsi yose ngo imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu kandi ishikishe ubushobozi icyo munezererwa cyiza cyose n'igikorwa cyanyu cyose kiva mu kwizera kiva ku kwizera kugira ngo izina ry'umwami wacu yesu rishimagizwe muri mwebwe namwe mushimagizwe muri we nk'uko ubuntu bw'imana yacu n'ubw'umwami wa n'ubw'umwami yesu kirisito buri hano turabwigwa ko ibyo gusozera igikorwa cy'ukwizera muri rusange gusozera ibyo mu bwami bw'imana bibwirizwa gukogwa mu bushobozi bwinshi bizokorwa mu bushobozi haravugwa kandi umurongo wa cumi na kabiri kugira ngo izina ry'umwami rishimwe rihabwe icyubahiro muri mwebwe namwe muhabwe ubwiza muri we biteze nk'aba mbere igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri katugaruke mu murongo w'icumi abitezoneke ba kabiri igice cya mbere umurongo w'icumi seinen Heim hazozira gushimirwa
und Bewunderung abera biwe kuri wa munsi bei allen no gutan- no gutangarirwa ku bw'abamwizeye bose Wer bewundert den Herrn?
ninde ashima umwami wacu ninde amwemera ninde amushibura ninde amwanka Wir ihn ein, was hat er mir mbega tumushyira hehe Ni- ni- tumuhe ikihe- tumuhe ikihe kibanza mbega ni igiki afite cyo kukubwira n'igiki afite cyo kukubwira mbega und das ist kein Urteil, umwami wacu afite akahe gaciro mu buzima bwacu wenn wir turabye iby'ubukristo muri kino gihe uno munsi nta rubanza ndiko ndaca ariko birababaje cyane die sich turabye wirklich ubukristo bwa kino gihe muri uno munsi hier die Menschen Ewe, hari abantu bake cyane batura by'ukuri ibya kirisito bekennen turondere uno munsi abantu baturi- batura ibya kirisito aha tu- tubarondere hose abantu bashobora kubyatura ahantu hose bari hariho abantu bakeyi eh, Glaubensgemeinschaften bekennen.
bishimikiza idini runaka cyangwa bishimikiza imyizerere runaka ariko imana irondera abantu Menschen, die ba- eine bishimikiza imana bajya ku ruhande rwayo bishimikiza amajambo yayo bari ku ruhande rw'amajambo yayo abantu ba- bashoboye kuronka ubucuti kumwe n'imana kandi bafatanije nayo verdienen muri bo niho ishaka kwihesha icubahiro muri bo niho ishaka kugaragaza ko ijambo ryayo ari ukuri kandi igaragaza ubuntu bwayo mu buryo bw'ubushobozi muri rino jambo haravugwa iby'ukugaruka k'umwami wacu kommen wird, um abitesalonike ba mbere igice cya mbere murongo w'icumi ngo ahazozira gushimirwa mu bera biwe kuri wa munsi umwami wacu unter den Seinen
umwami wacu yarababajwe mu biwe yarababazwa cyane mu biwe kandi ibyo byose yarabyihanganiye der Prophet Jesaja nk'uko uwavugishwa n'imana Yesaya yari yarabivuze mu gice cya mirongo itanu na gatatu dass er keine Gestalt und Schöne mehr hat.
hari haravuzwe yuko atari afise ishusho yotuma tumwifuza yarakubiswa arababazwa aracunaguzwa ibyo byose byabaye ku bwawe no ku bwanje ibyanditswe bira biravuga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohana ku gice cya mbere murongo wa cumi na rimwe ngo yaje mu biwe yaje mu byiwe ariko abiwe ntibamwakiriye Bei dem ersten Kommen Christi. Hier wir Hari igihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo. hano havugwa rero kuza kwa kabiri kwa kirisito hamwe n'abantu benshi azokwihe- azo- azokwihesha mw'icubahiro ubu rero reka ndababaze aba ni bande aba ni bande n'abizera bo hagati na hagati cyangwa n'abatizera cyangwa n'abatatura ibya kirisito n'abatemera ibya kirisito oya ahavugwa abo kirisito yabereye byose havugwa abo abo kirisito asigura byose kuri bo nimba ibyo tubivuze rero ibyo ntibisigura yuko tutakira abantu birinda yamara tubwirizwa tuguma turi abantu birinda ba- bameze neza mu bintu byose ducamo kuri ino si no mu buryo bw'impwemu ariko twaramenye ku bw'ubuntu bw'imana ko umwami wacu yavuganye natwe aciye mu ijambo ry'iwe kandi twaramenye ko amajambo yiwe n'ibikorwa by'iwe bihura neza kandi ko amajambo yiwe ari ego kandi ari amen In 1. Thessalonicher 5 steht ja geschrieben, muri tesalonike ba mbere igice cya gatanu für das Zorn bitesalonike ba mbere igice cya gatanu umurongo w'icyenda dazu, dass ihr die ngo kuko imana itadushiriyeho kuturakira Gott ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu yesu kirisito imana irafite abantu ku isi bayigirira icyizere bayizera kandi bayizera atavyo kuvuga ngo nimba canke atavyo kuvuga ngo ariko abantu badapfa kuvuga ivy'imana gutyo gusa bapfa- badapfa kuvuga mu byo gusenga gutyo gusa ariko bizera n'imitima yabo yose kandi ba- bizera n'imitima yabo yose kandi batahuye ijambo ry'imana kandi bakareka ubuntu bw'imana bugakorera muri bo twese turashobora kuba muri uwo mugwi nta muntu akeneye kwirirwa ararondera ishengero canke ngo arondere ishengero ryigenga kugira ngo ashobore guhura na kirisito kirisito azokwiyereka umuntu wese aho bamurondera aziyerekana aho bamurondeza umutima wabo wose aziyerekana kuko biranditswe ngo ngo undondera n'umutima we wose azombona yeremiya mirongo ine n'icyenda umurongo wa cumi na gatatu n'uwa cumi na kane birakwiye yuko dushimangira yuko kirisito adasigura amadini kristo ntahuza n'ivy'amadini kristo si icitiranwa c'amanya- c'amadini tubwiza kubitahura rimwe ris- rimwe risa amadini ni menshi aya madini yatangujwe n'abantu ni menshi kristo we nta dini yatanguje yaje aje kurondera abazimiye no gukiza abamwizera bose bamwizeresha imitima yabo yose emwe ndabivuze reka nubahuke ndabivuge burya amadini menshi yarazibiye inzira igana kuri kristo ku buryo hari ibintu byinshi bidukikije ku buryo umuntu aba ataba- ataba akibona na kristo ntihagire rero umuntu n'umwe atangara ukuntu ibintu bikogwa mu kwanjanjwa kwinshi ukuntu ibintu bikogwa mu buryo abantu batabyitayeho hano ku isi abantu bakora ibintu batabyitayeho und demütig ist er aufgetreten.
nkibaza yuko umwami wacu yiyerekanye nk'umuntu yahejeje za kaminuza oya umwami wacu yiyerekanye nk'umuntu aciye bugufi ibiva ku mana byose si ibintu bivuze urwamo ni ibintu byiyoroheje byoroshe biciye bugufi imana yihishura mu biciye bugufi aho abantu bashobora kuyizera Unter seinen heiligen umwami wacu azogaruka kugira ngo ashimwe ashyirwe hejuru mu biwe mu bera biwe pawulo arandika mu bitesalonike ba kabiri igice cya mbere umurongo wa cumi na rimwe im Hinblick ngo nicyo gituma tubasengera iminsi yose ku bijyanye no kugaruka k'umwami wacu kugira ngo azoshobore guhimbazwa mu biwe umurongo wa cumi na rimwe tuwusubiremwo nicyo gituma tubasengera iminsi yose ngo imana yacu ibemere Berufung für würdig ko muma- mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu kandi ishikishe ubushobozi Glauben icyo munezererwa cyiza cyose n'igikorwa cyanyu cyose kiva ku kwizera wir alle sind auf die twebwe twiteze gusa ubushobozi bw'imana Unsere Macht ist nicht ubushobozi bwacu Wir sind ntibukwiye ntibuhagije nta na kimwe bwotumarira Der Streit für uns, der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Wir Um- glauben, num- umuntu w'umugororotsi imana yahisemo niwe atugwanirira kandi turizera ko ari we ashyitsa mu buzima bwacu ibizoshobora guhagarara imbere yiwe alles eigene wird nicht vor ihm, ibyacu byose ibyacu bwite ntibishobora guhagarara imbere yiwe aber das, was vor ntibishobora guhagarara n'imbere yacu bwacu muss von ariko ibitezwa kuzohagarara imbere y'imana bitezwa kuba bivuye kuri yo zuteil geworden.
kandi tukabihabwa kugira ngo allen, die Glaubensarbeit we ashobore voll zur Vollendung kugira ngo ashobore kugaragaza kugira ngo ashobore gunonosora igikorwa cy'ukwizera muri mwebwe agisozere unseres Herrn hanyuma haca haza umurongo ukurikira umurongo uvuga neza cyane umurongo wa cumi na kabiri ngo kugira ngo ngo izina ry'umwami wacu rishimagizwe muri mwebwe namwe mushimagizwe muri we verherrlicht werden können.
nk'uko ubuntu bw'um- ubuntu bw'imana yacu n'ubw'umwami wacu kirisito buri imbere y'uko dushobora gushimagizwa muri we we ubwiwe abwirizwa gushimagizwa muri twebwe bitangurira mu mutima wawe no mu mutima wanje mu buzima bwawe bw'ukwizera n'ubuzima bwanjye bw'ukwizera akeneye akeneye gushimagizwa akeneye gutuma ijambo ry'iwe riba ukuri kw'imana mu kurigaragaza ko ari ukuri bakundwa ntituri hano kugira ngo du dukine imikino mu by'imana tuyitirire iby'imana ariko turi hano kugira ngo dushobore kubwirwa dushobore kumenyeshwa iby'imana yatubwiye mu ijambo ryayo kandi byose tubivuga twishimikize ijambo ry'imana mbega bizomarira iki abantu kuri wa munsi ibintu byo kugororoka byose bakoze niba umwami wacu atashoboye kugaragara mu buzima bwabo byaba byabamaraye kugorora kuba kwabamariye iki hano twasomye mu bitesoronike ba kabiri igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri ngo kugira ngo izina ry'umwami wacu yesu rishimagizwe muri mwebwe namwe mushimagizwe muri we nk'uko ubuntu bw'imana yacu n'ubw'umwami wacu yesu kirisito buri kandi ubuntu bw'imana burakomeye cyane biranditswe muri yohana igice cya mbere umurongo wa cumi na gatandatu ngo kuko ibibogaboga muri we ari byo twahawe ko twese ni ubuntu bugerekeranye n'ubundi umwami nawe yabwiye pawuro ati ngo ubuntu bwanjye buraguhagije kuko ubushobozi bwanjye buhingurirwa mu ntege nke nk'uko byanditse muri korona wa kabiri igice cya cumi na kabiri umurongo w'icyenda abo bose bibona yuko bakomeye ubushobozi bw'imana ntibushobora gukorera muri bo ntibushobora kwigaragaza muri bo kuko baba babona ko bashoboye byose bonyine ubwabo ariko niba twaratahuye neza mu nyonga zera z'imana ibikorwa byacu byose biratandukanye na bijya dushobora kwikorera twebwe ubwacu kandi ndongeye kubisubiramwo ikizoshobora guhagarara imbere y'imana ni kijya cyonyine imana yonyine yashoboye gukora mu bizera muri twebwe abizera kandi nabo ntibace bafata nk'aho ariko cyavuye ko ariko bamenye ko cyavuye ku mwami yaba twari dushoboye kwikiza twebwe ubwacu umwami ntiyari kwirirwa araza yaba twari dushoboye kwifasha twebwe ubwacu ntitwari kuba dukeneye gufashwa nayo twese tumenye yuko amizero yacu ari ku mana ko ariho twizeye imfashanyo niwe mukiza kandi niwe mwami akeneye yuko ubuntu bwiwe bukora mu buryo bw'ubushobozi mu buzima bwacu kandi igikorwa cy'ukwizera yatanguye gishobore gusozerwa mu bushobozi ntihagire icyo duhaza ariko ibyo dukeneye byose tubihabwe ku bw'ubuntu kugira ngo dushobore guhagarara imbere y'imana umwami wacu aragarutse agiye kuza vuba ubu rero ariko arahamagara ba nyuma kugira ngo bashobore gusohoka kugira ngo ashobore kubishurira ariko arabinjiza mu ijambo ry'iwe ariko aradutegura ku bw'uwo munsi w'ubwiza aho azoshobora gushimagizwa mu bizera bose atari abizera ikindi kintu runaka ariko abamwizera wenyine niwe wenyine abereye kwizerwa abereye kwizerwa kandi abasabye uno munsi ndasabye umwe wese muri mwebwe ninde muri mwebwe abereye kwizerwa hano ku isi tukaba tutamwizeye twese turi abantu kandi ibyanditswe byera biravuga yuko twese twaracumuye ntitwashikira ubwiza bw'imana baroma gatatu mirongo ine na gatatu imana yonyine niyo y'ukuri kandi imana yonyine niyo ikwiriye kwizerwa nicyo gituma nicyo gituma imana ariyo twizera nyine ukundi kwizera eh, twa- twabyumvise mu ijambo ry'intangamarara hari umwami umwe hari ukwizera kumwe hari umubatizo umwe abanyefesi igice cya kane umurongo wa gatanu einen Herrn muss uns kuno kwizera kumwe twizera umwami wacu tubwirizwa kuguhabwa Christum an uns imbere y'uko dukura mu buryo bw'impwemu imbere y'uko twebwe ubwacu tubona ko twakuze mu buryo bw'impwemu tubwirizwa kuvuka ubwa kabiri Johannes nk'uko umwami wacu yabivuze mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohana igice cya gatatu dass jemand umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora sonst kann er kubona rein ubwami bw'imana yohana gatatu mirongo gatatu das Wort iri ni ijambo ry'umwami sucht nicht Menschen imana ntirondera abantu baba aba- a- abegukira umugwi runaka mu buri buryo cyangwa ubundi ariko irondera abantu ishobora gushyitsa der kandi Erlösung igakora igikorwa cyayo cy'ubuntu bewirkt.
igashyitsa igikorwa cyayo cy'ubucunguzi abantu nk'abo nibo irondera und wünschen.
kandi dushaka kuba muri abo bantu kandi dushaka yuko n'abandi benshi bahamagagwa kandi abandi benshi bakumva ijwi ry'umwami kandi bakagirirwa ubuntu Das Leben.
mbega byotumarira iki mu buzima bwacu Unsere Eh, turangije urugendo tugasanga twaruhiye ubusa stehen kandi ibyo ibyo ni iby'ukuri ist gewiss. Ich wollte an sich die Frage gestellt, hari ikibazo nashatse kubaza hinübernehmen, icyo kibazo nacyo ntigikurikira mbega ninde azojana byinshi mu guhoraho mbega n'uwasegerereza cyangwa n'uwari afise amafaranga menshi jeder nta n'umwe azogira icyo ajana umwe wese azogenda uko yaje das einzige, ikintu cyonyine tuzogenda tujanye das ni icyo imana yakoze muri twebwe mir sehr am Herzen, dass Gott hari ikintu kiri ku mutima wanje icyo nifuza mu mutima wanje ni uko imana yokora muri twebwe uno munsi biciye mu ijambo rya- ryayo na mwemu wayo Glaube so gefestigt, ukwizera gushobore gushikama wie wir es hier gelesen haben, kandi gukomere Werk Gottes gukomere muri twebwe gushikame gukomere muri twebwe nk'uko twabisomye hano kugira ngo igikorwa cy'imana gishobore gusozerwa mu bushobozi kandi izina ry'umwami yesu rishobore gushimagizwa muri twebwe nawe natwe dushimagizwe muri we Es ist nicht nk'uko twabisomye muri tesonike ba kabiri igice cya mbere umurongo wa cumi na rimwe n'icumi na kabiri in Christus, ntibigishoboka yuko tubitandukanya imana yari muri kristo kandi kristo aba muri twebwe mu kwizera ubwo bumwe buvuye ku mana bwabereye muri kristo imana yari yujuje n'abari mu isi ist in kristo ari muri twebwe natwe turi muri we Er möchte sich durch uns akeneye kwihesha icyubahiro kwish- ku- gushimagizwa muri twebwe kandi natwe akeneye kuduha umugabane kuri ubwo bwiza kuko gushimagizwa ashimagizwe muri twebwe er aus ihm.
ndababwiza ukuri ntituzogenda imbokoboko ariko teilhaben.
tuzogira umugabane ku bwiza bw'imana Für eine Zeit kandi seines Schmachs, nk'uko dushobora gusuzugurwa ku bwiwe nk'uko dushobora gutukwa ku bwiwe an seiner Herzen cyo kimwe nyene isaha y'imana niyashika tuzoronka umugabane ku bwiza bwiwe uns darauf ese icompa tukavyitegurira aus ku buryo ivyo vyose bikoreka muri twebwe kubw'ubuntu amen duhaguruke dusenge ehe wir bieten, wollen wir imbere ko dusenga singen, so wie turirimbe nshaka ko turirimba kano karirimba ngo uko ndi kose ngo uko ndi- uko ndi kose ntaco maze uko ndi kose uko niko bibwirizwa kuba si kubw'inkomezi zanje ariko wowe nyine ubwawe amaraso yawe niyo anyeza ibyaha ewe mwagazi w'intama w'imana ndaje ndaje ndaje twongere turirimbe kandi uko ndi kose naho ataco maze si kubw'inkomezi zanje atari kubw'inkomezi zanje ariko wowe ubwawe wenyene ni amaraso yawe niyo yanyeze ibyaha byanje ewe mwagazi w'intama w'imana ndaje ndaje kuri wewe ndaje kuri wewe
zum Gebet, twunamike imitwe kugira ngo dusenge doch ehe wir beten,
ariko imbere y'uko dusenga nashaka kubaza niba hariho umuntu hano yumva yuko yakozwe ko n'ijambo ry'imana der es innerlich verlangt, yumva yuko muri we imana iriko iramuhamagara dass er mag, umuntu yumva yuko imana iriko iramuhamagara umuntu yumva yuko imana imukunda umuntu yumva yuko imana iriko iravugana nawe ko iriko iramuburira ko iriko iramu- irakora muri ico gihe mubwirizwa gufata ingingo muri kano kanya eurem Herzen.
muri kano kanya mu gihe ibintu byose bikimeze neza bikiri umushuhira mu mitima yanyu muri kano kanya mu gihe mwe mu w'imana ariko arakorera muri mwebwe eindringen.
ntidushaka guhutagiza umuntu n'umwe ariko dushaka yuko imana yinjira muri buri mutima ku bwamwemu wayo kandi ijambo ryayo ryinjiremwo rifise ubushobozi kandi turyizere kugira ngo rishobore gushitsa icyatumye rirungikwa Gottes Wort, ijambo ry'imana ntiryigera rigaruka ubusa das Haupt, ryama rishitsa buri gihe icyatumye imana irirungika für die agakiza kubazimiye ugukira indwara umugisha ego amasezerano yose imana yadusezeraniye abwirizwa gushitswa bei denen, kandi ag- azoshitswa muri abo bose bizeresha imitima yabo yose uno munsi dukoraniye hano imbere y'inyonga z'imana er kennt unsere imana irazi ibyiyumviro byacu er weiß genau, irazi neza ibiri kubiraba muri twebwe ibiri kubiraba muri twebwe möchte kandi ikeneye yuko tuyikorera angehören, kandi tukaba inyegu yayo neigen, ubu rero mu gihe twunamitse imitwe yacu twuna- twu- dufunga amaso yacu
möchte ich tugume mu masengesho du- dutekereje nshaka kubaza nimba hari umuntu akeneye yuko tumusengera hebt kurz die Hand und tut sie wieder.
muri icyo gihe nimuduze ibiganza Dankeschön.
muce musora mu manure nimba hariho umuntu akeneye yuko tumusengera murakoze murakoze murakoze murakoze imana irabona ibyo biganza byadugije kandi imana irabona n'imitima dusenge rero Himmlischer Vater, data wa twese turi mu ijuru ganz im Herzen, bivuye ku mutima dir ndagushimiye Treue,
kubw'ubwizigirwa bwawe kubw'ubuntu bwawe Liebe
kubw'urukundo rwawe
über urwo wagaragaje geoffenbart kuri twebwe ukarugaragaza ari rwinshi mana yo kwizigirwa in einer solch deutlichen Weise, nuvuge mu buryo butomoye mühelos ku buryo dushobora gutahura bitatugoye nuze udutabare dein Geist mwemu wawe ashobore gukora in uns, mu buryo bw'ubushobozi muri twebwe uns dein Wort aduhishurire ijambo ryawe kandi atumenyeshe kugomba kwawe ntuhezagire abo bose badugije ibiganza ntuhezagire abo bose batabidugije mana yo kwizigirwa urabona imitima kandi urazi ingene twiyumvira ibyo twiyumvira nudufate twese mana nutwambike igitsibo cy'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nuhamagare nuhamagare nusubire uhamagare abo bose wageneye kuzobona ubwiza bwawe mwami turagusavye ngo uduhezagire twese kandi uhezagire n'abo bose bambaza izina ryawe aba- aba- abari inyegu yawe abo bose n'abo bose babwirizwa guhamagara ngo bahamagare ntuhezagire amahanga yose ntuhezagire abo mu ndimi zose no mu bihugu byose kandi wongere ubagirire ubuntu ku bw'izina ryawe imbere y'uko harengerana ubagirire ubuntu mwami nuze ushimagizwe n'abawe kugira ngo mu nyuma nawe uzoshobore kwishimagiza muri bo Mwa- mwami wo kwizigirwa mbere yo kugaruka mu bushobozi bwinshi no mu bwiza bwinshi ntiwigaragaze mu bawe turagusavye ngo uduhezagire ube hafi yacu no muri kino gihe uvugane n'imitima yacu mu buryo budasanzwe turavuze tuti urakoze kandi turaguhimbaje mu izina rya yesu amen amen